라디오 이슈대 아메리카. radiyo isubi ry'amerika ivugira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu makuru tubafitiye kuri iyi saha muri kumwe na fide niyo ngabo afatanyije nanjye Ernesto ugeziwe ndabashimiye kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu murabona ntibona ko twagwanije intwaro z'igikenya noneho ntihari intwaro z'igikenya none ko twagwanije ko ata abantu bosubira gupfungwa ibya politiki nta bantu bandi bapfunzwe ntitwavuze ko ata abantu bosubira kwangara nta bantu barenga ibihumbi magana atanu bari hanze uwo ni Leonce Ngendakumana w'umugambwe Sahwanya Frodebu avuga ku kibazo cy'ubutegetsi bugendera kuri demokarasi mu Burundi amashyirahamwe atatu ategamiye leta yatangaje uno munsi ku wa kane ko yashingishije urubanza rwo kwitwarira banki BNP Paribas ku ruhara iyo banki yagize mu ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane
inzego zishinzwe umutekano ku mugabane w'uburayi zaryamiye amajanja ku bindi bitero bya hato na hato bishobora guterwa n'umutwe w'iterabwoba wa kisilamu
inteko zo mu gihugu cya siriya zishyigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika zakikuje igisagara cya raka icyo gisagara niwo mugwa mukuru wa leta ya kisilamu
twerekeje no mu gihugu cy'ubuhinde minisitiri w'intebe w'iki gihugu narendra modi yagize icyo avuga ku myigaragambyo n'ubwicanyi biri kubera mu buhinde bigirirwa abantu barya inyama z'inka aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turayagaruka ko mu kanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi dutangure ku nkuru yerekeye u rwanda amashyirahamwe atatu ategamiye leta yatangaje uno munsi wa kane ko yashingishije urubanza rwo kwitwarira ibanki BNP Paribas yo mu bufaransa bagize iyo banki ko yakoranye n'abagize ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane amashyirahamwe yagize banki PNP Paribas yo mu gihugu cy'ubufaransa ko yatanze amafaranga yakoreshejwe mu kugura itoni mirongo umunani z'ibigwanisho byakoreshejwe mu gukora ihonyabwoko ivyo naho iyo banki yategerezwa kuba yari izi imigambi y'ihonyabwoko y'abategetsi b'u Rwanda b'ico gihe PNB Paribas yarekuriye irungikwa ry'umuriyoni n'ibihumbi amajana atatu y'amadolari yahawe leta y'u Rwanda mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane uko ukwezi hari ukwezi kumwe inyuma y'uko ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryari ryaziririje irungikwa ry'ibigwanisho mu Rwanda amashyirahamwe ategamiye leta yitwariye banki PNB PNP Paribas ayagiriza kuba yagize uruhara mu ihonyabwoko ibyaha byo mu ngwano n'ibyaha bityoza agateka ka muntu umuvugizi w'ibanki PNP Paribas yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Presse ko badashobora kugira icyo bavuze kuri ibyo byagirizo yatangaje ko ata makuru ahagije bararonka kugira bagire icyo bavuze urwo rubanza rwashingishijwe mu bufaransa n'ishyirahamwe Sherpa rivugira abasinzikajwe n'ibyaha bifatiwe ku mafaranga ishyirahamwe ibuka france rivugira abasinzikajwe n'ihonyabwoko mu rwanda hamwe n'ishyirahamwe rikorera mu bufaransa collectif de parti civile pour le rwanda rikurikirana abikekwa ihonyabwoko
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc niyo mukomeje gukurikira tukiri muri afurika reka tuvuge kuri inkuru iri kuvugwa ku gihugu cya nigeria abashinzwe ubutabazi na polisi y'igihugu cy'ububirigi baratangaza ko mirongo itandatu ku ijana ry'abakora umwuga w'uburaya muri iki gihugu ari abimukira bavuye mu gihugu cya nigeria ahanini izi ndaya ngo ziganjemo abakiri bato mu myaka ndetse umubare munini ni abakomoka mu gace ka benin city gaherereye mu majyepfo y'igihugu cya nigeria umwe mu baga baganiye na polisi wahaye, wahawe izina rya roza avuga ko yari abayeho mu buzima butamworoheye mu gihugu cya nigeria kandi anafite umwana nyuma aza guhura n'abamubwiraga ko ashobora kurongorwa n'umugabo w'umunyaburayi ahita abyemera gutyo akomeza avuga ko yajyanywe mu gihugu cya esipanye mu bwato yagerayo agasabwa kwishyura ibihumbi mirongo itanu na bitanu by'amadolari y'amerika aya ngaya ngo yari amafaranga y'urugendo ayabuze yahise ashorwa mu buraya ku ngufu biza kurangira nawe akom, nawe akom, akomeje uyu mwuga mu bihugu bitandukanye nka Espagne, Norvège, Ubufaransa ndetse n'Ububirigi ari naho yafatiwe na polisi ihita imufasha kubivamo. Kugeza ubu umubare w'abakora umwuga w'uburaya urakomeza kwiyongera mu gihugu cy'Ububirigi nubwo iki gihugu cyashizeho inzu zishinzwe gufasha no, gu, no gusubiza mu buzima busanzwe abemeye kureka uyu mwuga. Igihugu cya Nigeria nicyo gifite umubare munini w'icuruzwa ry'icuruzwa ry'abantu bi- eh, rw'icuruza ry'abantu eh, bajyanwa mu- ku mugabane w'uburayi kuko umwaka ushize abagera ku bihumbi mirongo itatu na bitanu by'abanyanigeriya binjijwe mu, mu burayi kandi muri abo ngabo kimwe cya gatatu muri bo akaba ari abagore
mubandanya kumviza amakuru yo hirya no hino kuri radiyo ijwi ry'amerika mu karere ko mu buseruko bwo hagati inteko mu gihugu cya siriya zishyigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika zakikuje igisagara cya raka icyo gisagara niwo mugwa mukuru wa leta ya kisilamu izo nteko zazibiye ibarabara rya nyuma riva mu gisagara cya raka ivyo bitangazwa n'ishyirahamwe rikurikirana agateka ka muntu muri siriya rifise icicaro mu bwongereza the syrian Ob- observatory for human rights iryo shirahamwe ryatangaje uno munsi ku wa kane ku inteko zishyigikiwe na amerika zafashe ibisagara bitoyi biri mu burengero bw'uruzi efurate ivyo vyatumye izo nteko zizibira ibarabara rya nyuma riva mu gisagara ca raka izo nteko zifashijwe n'indege z'ingwano za amerika zimaze amezi atari make eh, zitana mu mitwe n'abagwanyi ba leta ya kisilamu ku nkengera z'igisagara ca raka zinjiye ubwa mbere mu gisagara ca raka mu ntango z'uku kwezi kwa gatandatu kuva ico gihe zarafashe ibice bitari bike vy'ico gisagara abagwanyi ba leta ya kisilamu bafashe raka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bagira ico gisagara mugwa mukuru wabo mu bihugu vya siriya na iraq ishirahamwe mpuzamakungu onu rivuga ko abasivile bashika ku bihumbi ijana bagifatiwe muri ico gisagara leta ya kisilamu ikoresha abasivile nk'inkinzo kandi irica abagerageje guhunga urakoze fidele tukiri ku nkuru nanone ivugwa kuri uyu mutwe w'iterabwoba inzego zishinzwe umutekano ku mugabane w'uburayi ziryamiye amajanja ku bindi bitero bya hato na hato bishobora guterwa n'uyu mutwe w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ibyo ni ibyavuzwe na manuel navarrete umuyobozi w'ishami rya polisi y'uburayi ishinzwe kurwanya iterabwoba yabitangarije mu mu- mu- yabitangarije mu minsi- yabitangaje mu minsi mike ishize arangije inama hano i washington dc muri amerika nk'uko akomeza abivuga nyuma y'uko uyu mutwe utsindiwe mu duce wari warigaruriye twa mosul ndetse na raka duherereye mu gihu- mu bihugu bya iraq ndetse na siriya uyu mutwe wahinduye uburyo bwo gufata no gutoranya abayoboke bashya ibi ni nabyo biteye inkeke bumwe mu buryo buza ku isonga uyu mutwe uri gukoresha u- ureshya abayoboke harimo imbuga, imbuga nkoranyambaga nka facebook twitter ndetse na youtube zikoreshwa n'umubare munini w'urubyiruko kuri uyu munsi ibi bibaye bikurikira ibitero bitandukanye byigambwe n'uyu mutwe byahitanye abantu batandukanye mu, mu bihugu by'ububirigi ubufaransa ubwongereza n'ahandi ku mugabane w'uburayi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc abategetsi b'ibihugu vy'uburaya berekanye uno munsi ku wa kane ukwiyemeza kwabo ku vyerekeye kubahiriza amasezerano yerekeye ihindagurika ry'ibihe yatewe kw'igikumu ipari mu bufaransa mu mwaka uheze ivyo naho leta zunze ubumwe za amerika zafashe ingingo yo kuva muri ayo masezerano uko kwiyemeza kw'abategetsi b'ibihugu vy'uburaya kubaye imbere y'inama y'ibihugu bigize umugwi g20 inyuma y'inama yabereye mu gisagara cya berlin yari yakiwe na chancelier w'ubudagi angela merkel yabwiye abamenyeshamakuru ko abategetsi bazokwitaba inama y'ibihugu bigize umugwi g20 biyemeje ku vyerekeye kubahiriza amasezerano y'ipari kandi ko bazoganira ivyerekeye amasezerano mu nama y'ibihugu bigize umugwi g20 izoba mu kwezi kuza angela merkel yabwiye abamenyeshamakuru ko bababajwe n'uko amerika yavuye mu masezerano y'ipari yamara amenyesha ko bazoganira ivyerekeye amasezerano mu nama y'ibihugu bigize umugwi G20 perezida wa amerika donald trump yatangaje mu kwezi guheze ko amerika izova mu masezerano yerekeye ihindagurika ry'ibihe yatebwe kw'ikumu i paris mu bufaransa mu mwaka uheze yatangaje ko ayo masezerano ageramira ubutunzi bwa amerika mu gihe ata kintu kiboneka agira kugira agabanye ukwiyongera k'ubushuhe kw'isi
twerekeje no ku mugabane wa aziya minisitiri w'intebe w'ubuhinde narendra modi yagize icyo avuga ku myigaragambyo n'ubwicanyi biri kubera mu gihugu cye bigirirwa abantu barya inyama z'inka mu ijambo rye modi yavuze ko itegeko rihana uwo ari we wese wica mugenzi we amuziza kurya inyama cyangwa avuga ko arengera inka ibi yabitangaje nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi mu buhinde ikorwa n'abadashyigikiye ihohoterwa bagirirwa kuko barya inyama z'inka mu cyumweru gishize junaid khan w'imyaka cumi n'itandatu yishwe atewe ibyuma n'abagabo bagera kuri makumyabiri ubwo we n'umuvandimwe we bari bavuye guhaha ibyo kurya by'umunsi mukuru w'irayidi mu mujyi wa new delhi umurwa mukuru w'ubuhinde nk'uko bitangazwa n'umwe mu bamwishe ngo bamuzizaga ko yaba ari umwe mu barya inyama z'inka ndetse akaba yaranavuye yaranavuye kuzihaha inka ni itungo ryubashywe cyane mu buhinde ndetse cyane cyane mu bayoboke b'idini ry'abahindu ikindi kandi kurya inyama z'inka bihanwa n'amategeko muri leta zimwe na zimwe zigize iki gihugu cy'ubuhinde
ibi biganiro vya radiyo ijwi rya amerika tubishikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi ni kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kudukurikira kandi mukoresheje adrese yacu ni radiyo yacu at gmail com ku rubuga rwa facebook ni radiyo yacu mu ijambo rimwe naho mukaba mwanadukurikira ku rubuga rwacu wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa gisirikare rutabashije kuburanisha mu mizi urubanza rwa suriyetona uh, henry, henry jado jean claude henry jean claude seyoboka kubera inzitizi uruhande rw'uregwa rwazamuye liyetona seyoboka n'umwunganira baravuga ko urukiko rwisumbuye nta bubasha rufite bwo kubu- bwo kubaburanisha ubushinjacyaha bwo bukavuga ko urukiko rufite ubwo bubasha uyu mugabo ubutabera bw'u rwanda bwamukuriyeho bwamukuriye bwamu- bwamu- bumukurikiranaho ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu aho bukeka ko yabikoze mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane aho yari umusirikare mu ngabo zatsinzwe ibyaha byose we akabihakana Inku- iyi nkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru wacu eric bagira ubusa uri i kigali suriyetona ari jean claude seyoboka yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ari mu mpuzankano y'ibara ry'icyatsi iranga abafungiwe muri gereza za gisirikare n'amataratara mu maso mu nkweto z'umukara yari n'umwunganizi we mu mategeko metre harubert nkunda batware liyetona koroneli deo rusizana umucamanza ukuriye inteko iburanisha yatangiye asoma igisubizo ku ibaruwa liyetona seyoboka yandikiye minisitiri w'ubutabera asaba ubufasha mu kubona ikiguzi cy'ubwunganizi igisubizo cya minisitiri johnston businge kivuga ko uregwa atari mu cyiciro cy'abagenerwa ikiguzi cy'ubwunganizi kuko atari mu boherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa arusha kandi ataturutse muri kimwe mu bihugu byagiranye amasezerano n'u rwanda mu guhanahana abakekwaho ibyaha igisubizo cya minisitiri w'ubutabera gisoza kigira inama uregwa ko igihe yaba ari mu cyiciro cy'abatishoboye yakwandikira urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rukamufasha kubona ubwunganizi ni igisubizo uruhande rw'uregwa rutigeze rugira ikindi rurenzaho maze umucamanza amenyesha ko urubanza rugomba gutangira kuburanishwa mu mizi liyetona seyoboka yavuze ko yiteguye kuburana ahakana ibyaha byose ubushinjacyaha bumurega metere nkundabatwari yahise azamura inzitizi avuga ko zikomeye yabwiye umucamanza ko urukiko rwisumbuye rwa gisirikare nta bubasha rufite bwo kuburanisha uwo yunganira yisunze ingingo z'amategeko yavuze ko mu itegeko mirongo ine na karindwi agakoni bibiri na cumi na gatatu rigena uburyo imanza zaturutse mu rukiko rwa arusha cyangwa se mu bindi bihugu byashyize imikono ku masezerano yo guhanahana abakekwaho ibyaha ziburanishirizwa mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru yasobanuye ko iyo umuntu yarezwa akaburanishwa agakatirwa adahari mu gihe bigaragara ko atatorotse ubutabera yagarutse mu gihugu aba agomba gusubirishamo urubanza kandi bigakorwa aburana adafunzwe kugeza igihe icyemezo cyongeye gufatwa gishimangira ko yaburana afunzwe akabona kuburanishwa n'inkiko zibifitiye ububasha aha nakwibutsa ko liyetona seyoboka inkiko gacaca za rugenge zamukatiye imyaka cumi n'icyenda zimuhamije ibyaha bya jenoside adahari umucamanza yasabye ubwunganizi gusobanura amategeko mu buryo butayobya rubanda kuko itegeko mirongo ine na karindwi agakoni ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bushingiraho umucamanza avuga ko riteganya ko abaturutse i arusha no mu bindi bihugu byashyize imikono ku masezerano yo guhanahana abakekwaho ibyaha baburanishwa n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru hatitawe kuba aribo baba abasivile cyangwa abasirikare metere nkunda abatwari yasubije ko umushingamategeko atigeze agaragaza urukiko urwo ari rwo uretse kuba yaragarukiye ku kuvuga gusa urukiko rukuru kuri we rushobora kuba urukuru rwa gisirikare cyangwa se urwa gisivire ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko umwunganizi wa liyetona seyoboka yitiranije urubanza aho rugeze bwavuze ko ibyo aburana byose byasuzumwe mu gihe baburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bwavuze ko metere ngira abatwara asobanura ibintu uko bitari kuko nta bwumvikane bwabayeho hagati y'u rwanda na kanada bugamije guhanahana uregwa bwasobanuye ko kanada yari yarafashe icyemezo cyo kwirukana liyetona seyoboka ku butaka bwayo kuko ngo yari yarabeshye binjira n'abasohoka ko atigeze abaho umusirikare bamwambura ubuhunzi baje guperereza basanga akekwaho ibyaha bya jenoside ubushinjacyaha nabwo bushingiye ku ngingo z'amategeko bwabwiye urukiko ko ibikorwa bigize icyaha cya jenoside byakozwe n'umusirikare cyangwa umujandarume hagati y'itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mirongo cyenda na mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri mirongo cyenda na kane byarabereye ku butaka bw'u rwanda bikozwe n'umunyarwanda biburanishirizwa mu rwanda bukomeza gushimangira ko urukiko rwa gisirikare rufite ububasha bwo kuburanisha liyetona seyoboka metere nkundabatwari yavuze ko ari ubwa mbere ubushinjacyaha buzamura ingingo yo kuba liyetona seyoboka yarabeshye inzego z'abinjira n'abasohoka muri canada yavuze ko seyoboka yageze mu rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko aho kuba yarirukanywe ku butaka bw'igihugu yarimo bitandukanye n'uko ubushinjacyaha bubisobanura ubushinjacyaha bwagumye gutsimbarara ko nta cyemezo na kimwe igihugu cya canada cyashingiyeho cyohereza liyetona seyoboka mu rwanda bihabanye nanone ubwunganizi bugaragaza impapuro zoherejwe mu gihugu cya canada ziturutse mu biro by'umushinjacyaha mukuru w'u rwanda zasabaga guta muri yombi liyetona seyoboka ukekwaho ibyaha bya jenoside n'impaka umucamanza mu rukiko rwa gisirikare ruri i nyamirambo yavuze ko azasuzuma akabona gufata icyemezo suriyetona ari jean claude seyoboka w'imyaka mirongo itanu avuka i kigali mu karere ka nyarugenge irugenge hazwi nko mu kiyovu yahoze ari umusirikare mu ngabo z'u rwanda ku butegetsi bw'uwahoze ari perezida juvenal habyarimana yabarizwaga mu itsinda ry'abasirikare barashisha intwaro ziremereye yageze mu rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu avuye mu gihugu cya canada aho yakoreraga ibikorwa by'ubucuruzi n'uwa kabiri woherejwe mu rwanda na canada kuhaburanira ibyaha bya jenoside nyuma ya bwana lewo mugesera nawe wageze mu rwanda mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu bukeka ko yakoze mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane akiri mu ngabo z'igisirikare cyariho ibyo ni icyaha cy'ubufatanyacyaha muri jenoside icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside icyaha cyo gufata no gusambanya abagore ku gahato n'icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyoko muntu byose arabihakana iburanisha ritaha riri ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali arakoze eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi rya mbere kuri kigali reka dukomereze no kuri iyi nkuru ubushinjacyaha dukomeze n'inkuru iri yo mu gihugu cy'ubufaransa aho imwe muri banki zikomeye muri iki gihugu ya bnp paribas iri gushyirwa mu majwi ku kuba yaragize uruhare muri jenoside yo mu rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri ipari mu bufaransa lisi umukundwa adufitiye inkuru irambuye mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryo kuri uyu wa kane amashyirahamwe sherpa irwanya ruswa impuzamashyirahamwe cpcr n'ishyirahamwe ry'abarokotse itsembabwoko ryakorewe abatutsi mu rwanda ibuka ikorera mu bufaransa riravuga ko yatanze ikirego mu butabera bw'ubufaransa muri icyo kirego arashinja BNP Paribas imwe mu mabanki akomeye mu bufaransa ubufatanyacyaha mu itsembabwoko ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu muri iri tangazo aya mashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu arashinja bnp pariba kuba mu kwezi kwa gatandatu muri mirongo cyenda na kane yarahaye umukiriya wayo banki nkuru y'u rwanda bener amadolari arenga miliyoni imwe na magana atatu muri iri tangazo ibuka sherpa na cpcr biributsa ko muri icyo gihe leta y'u rwanda yari imaze ukwezi kurenga ihawe ibihano n'umuryango w'abibumbye aya mafaranga ngo niyo yaba yarishyuwe intwaro zingana na toni mirongo inani izi ntwaro zaba zaraguzwe mu izina ry'icyahoze ari zayire igihugu cya repubulika na demokarasi ya kongo muri iki gihe amakuru dukesha aya mashyirahamwe ahantu uburenganzira bw'ikiremwamuntu arega BNP Paribas aravuga ko izi ntwaro zanyuze mu birwa bya Seychelles zinjira ku Gisenyi zinyuze mu mujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo nk'uko itangazo rikomeza ribivuga amafaranga ya konti ya banki nkuru y'u rwanda yoherejwe kuri konti y'umugabo witwa william tertius yari muri banki ibp mu busuwisi uyu mugabo yahoze ari umunyamabanga w'uwari minisitiri w'intebe muri afurika y'epfo peter william bota hagati ya mirongo irindwi n'umunani na mirongo inani na kane muri icyo gihe ngo yaba yarayoboraga ikigo kizobereye mu bucuruzi bw'intwaro sherpa cpcr na ibuka muri iri tangazo biragaragaza ko uwayoboye iki gikorwa cyo kugura intwaro anyuze ku buyobozi bwa afurika y'epfo bw'icyo gihe ari koroneli toneste bagosora wahoze mu ngabo z'u rwanda exfar kugeza kuri uyu mugoroba bnp pariba ntacyo iratangaza kuri iki kirego ni ku nshuro ya mbere ikigo cy'ubucuruzi gikomeye ku isi gishyizwe mu majwi mu bufatanyacyaha muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda muri mirongo icyenda na kane ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakozwe mu rwanda gusa iyo umukundwa ijwi rya amerika ipari
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika washington dc intwaro rusange cyangwa demokarasi ngo ntirashinga imizi mu burundi ibyo byerekanwa n'intwaro mu by'ubutunzi na politike bonne gouvernance economique politike bitifashe neza ivyo vyavugiwe mu kiganiro ku bamenyesha makuru no ku banyagihugu catunganijwe n'umugambwe sawanya frodebu kuri uno munsi wa kane mu gisagara ca bujumbura ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijuru ya amerika evariste nziko banyanka yakurikiranye ico kiganiro indongozi z'umugambwe sabanya fodebu zisanga intwaro rusange mu burundi icumbagira naho kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu abarundi bitorera inzego zibarongora icegera c'umukuru w'uwo mugambwe washinzwe na merikio ndadaye yigeze kurongora uburundi atanga bimwe mu vyerekana ko Burundi bwinjiye mu ntwaro ya demokarasi.
Imigambwe myinshi irahari naho idakora ibishemeye imigambwe iriho. Ishimiye kandi ku mashirahamwe yigenga. Amashirahamwe yigenga nayo ariho kuko amashirahamwe yigenga ategerezwa guserukira abanyagihugu isinzi batari mu nzego canke batari mu migambo. Nayo ariho arafise uko akora mugabo ariho. Ishimiye kandi kubamenyesha makuru uko bimeze kose muriho. N'amatora arabaho mugabo abantu ntibarumva amatora ya demokarasi ingene ategurwa n'ingene atunganywa ariko aravugwa mu kiganiro ku bamenyesha amakuru no ku banyagihugu cyo kuri uno wa kane lewonse ngendakumana yashikirije ko bitoroshe ko intwaro rusange itsimbatana n'ingoga uwo munyepolitike afatira kuri kahise ka politike mu burundi kugira ikomere ntugire ngo byokoroha mu gihugu twamaze imyaka irenga mirongo itatu turi mu ntwaro z'umugambwe umwe twaramugaye erega bane tuguma turi babandi none ntimubona ko twagwanije intwaro z'igikenye none ubundi hari intwaro z'igikenye none ko twagwanije ko ata abantu bosubira gupfunjwa ibya politiki nta bantu ntibapfunzwe ntitwavuze ko ata abantu bosubira kwangara nta bantu barenga ibihumbi magana atanu bari hanze muri ico kiganiro cari gifise intumbero yo guca irya nino ivy'intwaro ibereye mu vy'ubutunzi na politike bamwe mu bari baje kucumviriza basanga hakiragahaze uyu ni umwe mu bari bitabye icyo kiganiro mu by'ukuri njyewe ndiko ndabyitegereza ndabona neza yuko intwaro rusange ngaha mu atakigenda ntakigenda kuko abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi turabona yuko batotezwa cyane bamwe murabona ko bahunze igihugu abandi barafunzwe kubera bazira yuko batavuga rumwe na leta murumva yuko na mwebwe batakigenda rwose hanyuma mu by'ubutunzi murabona yuko nzarembeje abarundi ya makungwe yadukuye ko amaboko rero ubutegetsi bwari kubera kubikubita agashi icegera c'umukuru w'umugambwe sabanyafurudebu avuga ko ibiganiro hagati y'abarundi ari wo muti wonyene kugira bikunde intwaro rusange itsimbatare mu Burundi dutegezwa rero ubu kuja mu biganiro byaratanguye iyarusha tuganire duheze turonke amasezerano duce tuza ngaha tubandanye gushika twese twumvikane ko inzira yonyene yo gushikira ubutegetsi yo gutwara igihugu yo kuva no ku butegetsi ari inzira y'amatora niho demokrasi ishobora gukomera izindi nzira zose ntizishoboka mu masezerano y'iyarusha twari twananditse yuko nk'igusenyura inzego n'igikenye ko bija muri bya byaha by'agahomerabuntu ariko ni mu gihe abantu baci batwara neza bisunze ayo masezerano yabo ariko igihe batayumva batayiyumvamwo bya bindi byose bica bigaruka nico tubona ko umwaka uheze hari ibyaha twogaruka indongozi z'umugambwe Sabanya Frodebu zaremesheje ico kiganiro ku bamenyesha makuru no ku banyagihugu mu ntumbero yo kwibuka ukwezi kwa gatandatu izo nzira guhemuka zahariye insinzi ya demokarasi mu Burundi ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
uyu mwanya tuvuge ku byerekeye inkino na mugenzi wanje Erneste ugiziwe uyu munsi udufitiye iki ku byerekeye inkino urakoze fidele ngira ngo kuri uyu munsi reka mbanze gato ngaruke ku mukino wabaye ku mugoroba w'ejo uh, gusa ni muri cya rya rushanwa mpuzamigabane cyangwa se confederation cup ririmo kubera mu gihugu cy'uburusiya ku munsi w'ejo igihugu cya shiri cyabashije gukatisha itike yacyo yo kujya ku mukino wa nyuma bitayoroheye gitsinze igihugu cya portugal kuri penaliti eshatu ku busa Uh, kapiteni Cristiano Ronaldo w'igihugu cya Portugal ntabwo yabashije gutera penaliti kuko yarategereje gutera iya nyuma birangira ikipe yisezerewe atarabona umwanya wo kuyitera mu kanya hariho urukino rundi rugira kabiri muri kimwe cya nyuma iryo higanwa mpuzamigabane aho mexique izawukina n'ubudagi ubwo rukino rubona gute uyu mukino nawo ndaza navuga ko umukino uraza kuba utoroshye ni umukino uraza kuba utoroshye kuko ku munsi w'ejo nyine habayeho gutungurana n'uyu munsi rero ntawamenya ubudagi bushobora kuba bwatungurwa na mexique nubwo ari bwo burimo guhabwa amahirwe cyane uyu mukino uraba mu minota mike iri imbere ngira ngo turabararitse ntimuze kuwucikanwa nyuma y'uyu mukino nyine uteganyijwe kuri uyu mugoroba umukino wa nyuma wo utega uteganyijwe ku cyumweru ni ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa karindwi ukaba uzabera mu mujyi wa moscou mu gihugu cy'uburusiya hari ikindi watubwira ku byerekeye inkino ikindi ubona gifarika muri iki gihe icyo tutavuzeho ku munsi w'ejo ni muri nba kuri ba, muri basket aho umusore chris paul yamaze kujyanwa n'ikipe ya Lo, houston rockets ni ikipe yo mu, muri leta ya muri leta ya texas hano muri leta z'ubumwe za amerika akaba agiyeyo asanga mugenzi we james harden wari umaze igihe nawe agaragaza yuko afite inyota yo gutwara igikombe ariko akeneye umuntu wo kumufasha kuba bagiye kuri iyo ntego yabo urakoze Ernest kuri aya makuru y'inkino imbere ko dusezerana reka tubibutse ingingo nkuru zari z'amakuru twari tubafite kuri iyi saha amashyirahamwe atatu ategamiye leta yatangaje uno munsi wa kane ko yashingishije urubanza rwo kwitwarira banki BNP Paribas yo mu gihugu cy'ubufaransa bayagiriza ko yakoranye n'abagize ihinyabwoko ryakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane naho inzego zishinzwe umutekano ku mugabane w'uburayi zo ziratangaza ko ziryamiye amajanja ku bindi bitero bya hato na hato bishobora guterwa n'umutwe w'iterabwoba wa leta ya kisilamu inteko zo mu gihugu cya siriya zishyigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika zakikuje igisagara cya raka icyo gisagara niwo mugwa mukuru wa leta ya kisilamu izo nteko zazibiye ibarabara rya nyuma riva mu gisagara cya raka ibyo bitangazwa n'ishyirahamwe rikurikirana ibyerekeye agateka ka muntu muri siriya rifite icyicaro mu bwongereza the syrian observatory for human rights iryo shyirahamwe ryatangaje uno munsi wa kane inteko zishyigikiwe na amerika zafashe ibisagara bitoyi biri mu burengero bw'uruzi efurate twababwiye kandi ko minisitiri w'intebe w'ubuhinde narendra modi yagize icyo atangaza uh, ku bijyanye n'imyigaragambyo ndetse n'ubwicanyi biri kubera mu gihugu cy'ubuhinde ahanini bigirirwa abantu bazira kuba barya inka umugambwe uri ku butegetsi muri afurika y'epfo anc uzorondera uh, kwikosora mu nama y'iminsi itandatu izotangura ejo kuwa gatanu ibyo byatangajwe n'umutegetsi akomeye mu mugambwe anc nyuma y'amarorerwa atari make yagirizwa uwo mugambwe na perezida jacob zuma zuma yagirijwe ruswa mu gihe ibitigiri by'ubushomeri mu gihugu biri hejuru cyane ubutunzi nabwo bwayanzaye umugambwe anc wiyamirije amatora wimirije amatora atazoba yoroshe mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda aho ushobora kugeramigwa mu gihe abanyagihugu benshi batera batakaza bikomeye icyizere kuri leta ihari muri iki gihe kubera ata ntambwe ziboneka zashyizwe ko kuva indwara ukaryanisha imiryango ya apartheid ihavuye mu gihugu cya nigeria kandi twababwiye ko abashinzwe ubutabazi na polisi y'igihugu cy'ububirigi batangaza ko mirongo itandatu ku ijana ry'abakora umwuga w'uburaya muri iki gihugu ari abakomoka mu gihugu cya nigeria ahanini ngo izi ndaya ngo ziganjemo abakiri bato mu myaka ndetse n'umubare munini ukaba uturuka mu gace kitwa benin city aka ni agace gaherereye mu majyepfo y'igihugu cya nigeria nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri iyi saha kuri iyi saha bigarukiye ngaha tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma washyize hamwe ibi biganiro ni innocent kimenyi kuri mikoro naho mwari kumwe na fideni yongabo afatanyije nanjye ernest ugezi we ndabasezeye kandi bifuza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa na gahunda radiyo yanyu yabateguriye